وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هريرة را أدفمه ربي إسر إبادة إسا قبلوتي رسولي نجد جدين فيمه من خير معاش الناس من خير الرجال معاش الناس والنمن إسان جرات الراتات الآية من خير الرجال معاش الناس والنمن إسان جرات الراتات الرجال والنمن جرات الراتات لهم توبة معاش رجل جتشو معاش رجل جرين نمتشايا من خير معاش الناس معاش رجل جتشو شتك أدرنا الرجالت معاش الناس والنمن جرات irra caaltuu waan namni isaan jiraaturraa taatuudha macaashu rajulin tuuba jireenni namichaaya jireenni namichaa irra caaltuu waan namni jiraatuniin irraa taatu rajulun tuuba macaashu rajulin mumsikun jechu macaashu rajulin macaashu rajulin jiruun namichaa mumsikuun ka qabaa tahe bicanaani lugaama farasihi farda isaa ka qabaa tahe fi sabiilillaahi karaa rabbii keeysatti lahumii takka utaale asitti guddaa ma'anaan namaaf in qajeelu min khayri irra caaltu macaashinnaasi jiruu ilma namaa waan inni jiraatuun irraa taatu lahum isaaniif ka tahe macaashu rajulin lahum isaaniif ka tahe namaaf ka tahe rajulun jechuun macaashu rajulin jireenni namichaa irra caalaa jiruu ilma namarraa taha mumsikun namichi sunuu qabaa ka tahe bicanaani lugaama farasihi farda isaa fi sabiilillaahi karaa rabbii keeysatti ka qabaa taheya lugaama farda isaa karaa rabbii keeysatti qaba yaxiiru duuba ni barrisa ni barrisa ma'anaa muraadaa ni ariifata ni barrisa calaa matnihi duyda farda kanarra ni barrisaya duyda farda kanarratti ni barrisa kullamaa samica marawaan dhagayeetu heycatan sagalee lolaa yoo dhagaye sagalee lola heeca jechuun hiya sawtu lilharbi sagalee lolaa takka dhukaasa bahu ollatti yoo dhagaye dhukaasa bahu sagalee lolaa yoo dhagaye aw fazacatan takki rifachuu takka yoo dhagaye rifachuu raawitu keeysaa shakke waan akka sagalee lolaafa ta nama rifachiisu ta bira maali wanni akkasii lolli tokko sagalema maleega yoo dhukaasa wahii dhagayan iyyanna wahii yoo dhagayanii sun beekamtu hee'aa jechuun sani sagalee lolaa yoo dhagaye aw fazaacatan rifachuu wahii waan nama rifachiisullee yoo dhagaye xaara inni ni barrisa calaa matnihi duyda farda isarra barrisaya duyda farda isaa kanarratti barrisa maaliif barrisa inni yabtagii ni barbaada alqatla ajjeechaa barbaada waa ajjeesuu barbaada almawta takkii ifii du'uu barbaadaaya takkii ifii du'uu barbaadaaya tuuba inni mazaannahu bakka inni lola kana itti herregetti bakka ajjeefama kanatti herregetti akkasitti inni yabtagii ni barbaada alqatla ajjeecha barbaada olmawta takkii du'a barbaada madaannahu bakka du'a san itti herrege achi yoo dhaqe wama ajjeesaa yookaan ni du'a jedhee bakka itti herrege sanitti du'a ka barbaadu sani irra caaltuun jiruu ilma namaa jiruu namicha saniitiya. namichuma farda fi lugaama qabatee akkanumatti taa'u wanni inni barbaadu guyyama dhukaasa tokko dhagaye guyyama waan muslima rifachiisu dhagaye xaara in barrisa inni calaamatnihi duyda farda isarratti barrisa yabtagii ni barbaada alqatla ajjeeysuu barbaada olmawta takkii du'a fi barbaada madaannahu bakka du'atti herrege sanittiya achi bakka san du'a jira bakka herrege sanitti firraa dhaqa jechuu waraana kurfaayee taa'u jechuu amma ka moonaa godhatee firra kurfaayee taa'u hojiin isaa maal maashaa allah rajulun fi guneymatin ammas irra caaltuu jiruu ilma namaa waan namni jiraaturraa taatu irra caaltuu jiruu ilmi namaa ta'e namni isiin jiraaturraa taatu rajulun macaashu rajulin jiruun namichaa fi guneymatin re'ettii xiqqoo isaa keeysatti ka taheya re'ettii xiqqoo isaa qaba tasgiira ganamaati duuba ow fi shacfatin takkii haramfama keeysatti ka tahe min haadha shacfi haramfamoowwan kanarra haramfama keeysatti ka tahe inni min haadha shacfi haramfamoowwan kanarra shacfa jechuu as dura dabarsine karaa gaara keeysa deddeemu kanaan jedhan labbaa gaaraa karaa deddeemu ka gaara keeysa deddeemu kanaani jedhan jechuu achitti kanama gaara keeysa deddeemu kanatti tahee ifirraa achi jiraata inni aw baxni waadin takkii garaa lagaa keeysatti ka ta'e min haadhihi alawdiyati laggeewwan tanarra laggeewwan rabbi uumate tanarraa garaa lagaa keeysatti ka ta'e kawlaa bahuuf kana takka malee isaa'aan jawa namni tokko kawlaa bahu yoo jedhe gaaratti gala yookaan garaa lagaa keeysatti gala duuba yuqiimu salaata ka salaata dhaabu ويؤتي الزكاة كزكاة بافت ويعبد كجبر ربه ربي ساك جبر حتى يأتيه هنگ إسات رفت واليقين دوت هكا رفت كرب اتش غلي غبر سني الرجال تنجرو إلما نمرة تاتو جرو نمتش سنية ليس من الناس كإني نمرة انتهن واني كولات إساقلك إلا في خير غاري كيسات مليك نمرة انتهنية شفتم ما غارت انقلني إني غرا لغا كيسات غلي يوكان حرام فما غارا كيسات غلي salaata salaatee zakaa baafatee soommana soomee sharrii ilma namaa tokkollee katti yaanne zamana aakhiraa yoo zamanni bade keeysatti jiruun caaltuun jiruu nama saniitiya magaalaa keeysaanii baqatan aakhira zamana gizee ilmaan nama jalatti hammaatan gizee ilmaan aqiidaa jejjiiratuuf nama sodaachiste bakki itti bahanii taa'an gaara jiruu gaaraa tana xurra caalala mishingaa kee afuufata re'ee tee tikfata akkanatti caaltuun jiruu ilma namaa kana taatu jedhe nabi muhammad laysa minannaasi ka namarraa intahin fi haali min alahwaali illaa fi haali alkhayri keeysatti maleya haala khayrii keeysatti malee kan tahini jiruu nama kanaa caaltuu jiruu ilma namarraa taatu waa lama isin hadiifni waa lama if keeysaa dubbate irra caaltuun jiruu ilmi namaa ka namni jiraatuu lama tokko farda kee qabattee qabsoof murattee alatti qophooftee taa'u waraana tahuu jechu bakkuma sagalee lolaa itti dhagaye bakkuma ammas waan muslima rifachiisutti dhagaye hujiin isaa ho du'uu fi ajjeesu haganu caaltuun jiruu ilma namaa kana jedhe rasuul yookaan ho yoo akkas tahuu baatte macaashu rajulin fi guneyma jiruu namichatti irra caala xiqqoo re'ee isaa keeysatti ka ta'e أو في شعفة تكي هرم فما غارا كي سكتا من هذا الشعف هرم فما وان كان را غارا كي ستيكا قال يو كان غارا لغا كي ستيكا ليتما صلاة آبي زكاة بافتي ربي قبري فأسا هقدو تتروت وكس جراتو جرو لمي متانا زمن أما كي سجرو كان هقوما ديكا يو تاتي ملي اتدهاتو تجرلان tidhihaatu jira sakkaadii rabbii ol taasisuuf muratanii achi bahu yoo san dadhaban gaaratti galanii rabbi gabbaru idduu tana namni jiru idduu tana namni jiru duuba inni rakkoon isa qunnamti rakkoon kufriidha isa qunnamti diinaggee isaa kufriin itti taphatu ilmaan isatti kufriin taphatu akkasuma naamusa isatti kufriin taphatu waa hedduu nama mudata jechuu akka islaam amma mudatetti وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة جنتك نكيست تهاد آجد نبي محمد إن في الجنة جنة كيست mi'ata darajatin darajaa dhibbatu jannata keeysatti taheya jannata keeysatti darajaa dhibbatu tahee jedhe nabi muhammad darajaa dhibba jannata kana keeysa jira maa beyna أعدها الله درجات إبس الرب كرفيسي جرى للمجاهدين warra qabsaa'eef kurfeeyse fi sabiilillaahi karaa rabbii keeysatti darajaa dhibba tokko ka jannata keeysa jirutu jira darajaa dhibbaa kana rabbiin mu'mina tokkollee hin kennine eenyuf kurfeeyse a'addahaa isiisan kurfeeyse rabbiin lilmujaahidiina warra qabsaa'eef kurfeeyse fi sabiilillaahi karaa rabbii keeysa warra qabsaa'e qofaaf kurfeeyse yaa rabbalaalamiin maa beyna darajatayni wanni idduu darajaa lama idduu jiru darajaa dhibba tokkorraa tokkotti gayuufi kamaa beyna samaa'i akka idduu samiitiif wal ardi dachiin adda fagaattu darajaa lama qoftu hagas adda fagaataya darajaa dhibba rabbi jannata keeysatti warra qabsaa'eef kurfeeyse darajaa tokkorraa tokkotti gayuuni hagamtakka adda fagaatti كما بين السماء والأرض أكسم إهدتين الدفقات تتي الدفقات إلي بيتارا كن ويود أو أتقا خلما فقا يو أما ديك أتكا جيتامي سن درجات إباسا تكوف تكو إدونو كما بين السماء والأرض كما بين السماء والأرض والرب مليقا نمني بيكو دنديومي بر توبة بيان علو مرتبتهم في الجنة جنة كيست ور ديني ربي ألتاسس قبساي صدركان إسا أكمل ألفور أما جيجو درجة ملم تكرر تكت يقول سمي فدتشيها قد فقات وفقات درجات إبا قايو ربي سيكني وان هدي إسيت وانا من بيكاري هدي إسيت وانا من بيك وبك أبسوني diiniif jedhanii halkan tokko lama ala buluuni sadarkaa guddoo rabbi biraa namaa hirti jechuun رواه البخاري وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رضي بالله ربا من رضي namni jaalate billaahi rabbii kanaan namni jaalate rabban rabbummaa namni rabbiin jaalate man radiya namni jaalate billaahi allahan namni jaalate rabban gama rabbummaa namni allaha kanaan jaalate allaha kana gama rabbummaatiin haaliqni dhuga'aa si malee hin jiru handhorfataa waa maraa si malee hin jiru kawaa cufaafuu raxmataan walgaysi malee hin jiru jedhee namni rabbummaa rabbiin jaalate wabil'islaami namni islaamummaa tanallee hin jaalate diinan gama isiin karaa diinii namaa tahuu namni islaamummaan jaalate وبالإسلام namni duuba islaamummaa tanallee hin jaalate diinan diin tahu diin dhugaa tahu namni islaamummaa tanaan jaalate diin dhugaa diin islaamaa jedhe akkasitti qabate وبمحمد نمن محمد الإن جالت رسولا إرقاء إنته نمن سان جالت إرقاء كي يجد إيه جالت ربنا ترقى جد إيه نمسا وجبت له الجنة جنن نمسني رقات جرت جد نبي محمد دخولها جنة سين إساف رقات جرت yeroo baduraa seenu yoo orma ibidda takkaan seenii wajjin yoo maasiyaa qabaateellee gubamee jannata seenuun isaa sabattee jirti hagaduma waa sadii kana qabaannan من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة وصدي كان نمر قوتة جنن إساف سبت جرت رقات جرت جنة محمد فعجب لها ندين كلها دبيتنا فأبو سعيد أبان سعيد دبيتنا رسول دبناني أكمل دين كيسا قمت شفته وما سديد متانا نمنك أبات جنة أركتا جلي دين كي أكمل توبة فقال أعدها دبيتنا ديبس علي نرت يا رسول الله بي رسول ربي حديثك لنا في الرديبي جلين حديث أجباتي mee dhageeffatuu fedhaanaaf irra deebi'ii rasuulan jedhee bar jennaan rasuulli keenna sallallahu alaihi wasallam fa'aadahaa hadiisa san in deebise alaihi abbaa sa'id irra deebise hunoo akkan man radiya billaahi rabban وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة جدي إر ديبي إيف رسول لكين duuba akkana jedhee abbaan sa'iid hadiisa kanarraa akka malee dinqe ajaa'iba waa sadii kanaan jannata hagana qajeelfatanii jennaan in seenanii jedhee dinqee inni jennaan summa qaal rasuulli bar isaan jedhee wa ukraa wa khaslatuun ukraa min albirri jedheen wa ukraa jechuun haala biroorra haala biroo takkatu jira gaarirraa isiin kataate tanarra caaltuu jedheen وأخرى وخصلة أخرى حال برو تكة جرا من البر غارر كتات حال برو تكة جرا يرفع الله كرب الفود بها إسيسا العبد قبرتك مئة درجة صدركات إبتك في الجنة كجنة كيست ربين الفود أنت حالة كتبير جرا جرين أتي واتنرى دين كتاجو وأخرى تبير تجرا haala biroo takka yarfacu llaahu ka allahan ol fuudhu bihaa haala biroo saniin alcabda ka gabricha rabbiin oliin fuudhu mi'ata darajatin darajaa dhibba jannata keeysat haala biroo takka tan akka malee nama dinqisiiftu jira jedheen maa beyna kulli darajatein wanni jidduu cufa darajaa lamaanii kamaa beyna asamaa'i waalardi akka samiif dachiin adda fagaattu adda fagaattiya darajaa dhibbatu jira gabrichaaf darajaa kanarraa kaanitti ga'uun hoo samiif dachii haga sadda fagaata samiif dachiin amata dhibba shan deemsifti amata dhibba shan mata dhibba shan sirraa deemanii achi ga'u duuba haala takka ka rabbiin duuba isii saniin gabricha sadarkaa dhibba jannata keessat ol fuudhutu jira tanarraa ajaa'ib maa beyna kulli darajatayni wanni jidduu cufa darajaa lamaanitu ما بين السماء والأرض قال وما هي يا رسول الله ما الإسين سن أجائبة هل سميتها درجات إبنا من أرقتون كدرجان تقرى تقت قيوني أكسم إفدتي أمن إبشني ديم سوسا ميناهم يا رسول ربي جرين قال رسول جرين الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله bar suni ta darajaa dhibba jannata keeysattiin argatan suni aljihaadu qabsaawuudha fi sabiilillaahi karaa rabbii keeysatti qabsaawuudha aljihaadu qabsaawu fi sabiilillaahi karaa rabbii keeysatti qabsaawu jedhen namni karaa rabbii keeysatti qabsaa'e ka yookan du'e yookan ajjeeyse rabbi darajaa dhibba kophaa mu'mintootarra qofatti isaanii godhe darajaa dhibba jannata keessatti lamaan idduunu amaa beeyna samaa'i wal ardiya dhibbi hoo hagana gaanu beekuyyinuu hin dandeenyu hagana beekuyyu namni hin dandayuuya jaa'iba akkanatti gaa fadiilan jihaadaa gaa fadiilaa jabdu sadarkaa jabdu sadarkaa jabdu guddinni akhiraas isima keeysatti hafe ol tahinsi addunyaas kana keeysatti hafe namni mootummaa fedhe namni cizza jabeenna fedhe namni kufrii jalatti in bulu jedhe karaan inni itti keeysaa bahuun kana malee hin jiru kufriin nama tokko sodaatti aalamni addunyaa ni beeytani nama tokko rajul waahid yoo islaamni cuftuu rabbiif jedhee gadi bahe hoo namni tokko ka sodaatam yoo islaamni cuftuu diinii ifiitiif marxifatee gadi bahe yookan diinii keennatti bulla yookan ammoo biyyama keeysatti lahdii keeysa bulla wama laman tana yoo jedhan عزان دفا يروسا أكست يوديني تمسني ولا ينصرن الله من ينصره أن اللي نتمسى جد ربيني نما دينك يا تمسى تمسى جد رب العالمين بين جابدو دوب حديث مسلم وعن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري أبي بكر إلما أبا موسى أبا موسى أكا قوسى أشعريت إركف موساني isarraa odeeffame hadiisichi kun qaala duuba abbaan bakrii ilma abbaa muusaa sun akki jedhe samictu abii jedhe abbaa kiyya abbaa muusaa kana dhagaye jedhe abbaan isaa abbaa muusaatii abbaa kiyya abbaa muusaa kana dhagaye qaala isaa jedhe dhagaye jedhe qaala qaala samictu abii abbaa kiyya ni dhagaye وهو هال أبانك يكون بحضرة العدو بحضرة بوتا العدو تلاتا والقن من كيست إني تهين إساجر رقيجل بحضرة بوتا العدو عدو نتي والقن من بك عدو فلدر أكنت والقن من كيست أباك يكجر رقيجل يقول إساجر رقيجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول نجد إن أبواب الجنة هلوان جنة جد نبي محمد إن أبواب الجنة هلوان جنة أبواب جنة تحت هلوان جنة تحت جل ظلال قادس السيوف قراد التتات رسول جل إن أبواب هلوان الجنة جنة هلا جنة لقد سينون تحت جل ظلال قادس السيوف قراد تتات رسول جل رقيا جل قادس قراد قراد وكان الفوت قادس قبديم هره جل قادس قراد تنا جلت جنة نتاتو إسي أكرت قبتega yoo ati ittiin qabsoofte jannanni achi jala jiraa rasuula jedhu dhagaye jedheeni bakka hadra aduwwitti abbaa kiyya ka akkana jedhu dhagaye jedhe duuba faqaama rajulun yoo inni akkana abboon kiyya arrasuularraa akkana dhagaye jedhee inni hime faqaama ni dhaabbate rajulun gurbaan tokko ni dhaabbate ratha hoosa alheeyaa akka karooraa ka ta'e hoosa khalaqu siyaab duuba inni rassa jechuun hoosa waan darre jechu huccuu darre rassu heyaa jechuun hoosa alheyaa karooraa ka ta'e karoorri isaa hoosaa huccuu wahiita hoosa uffatu huccuu dhumtuu jechuu rassa dhumtuu alheyaa karooraa ka ta'e ka huccuu dhumtuu uffatu jechuu ma'anaa muraada huccuu dhumtu khalaqu siyaab ka uffatu tokko rassa hoosa darre alheya karooraa ka ta'e ka karoorri isaa wanni inni uffatu dar'ee tokkotu ol dhaabate faqaala yaa abaa muusaa jedhee nam يا أبا موسى تيو أأنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا أأنت سلا أتين كوني سمعتني أجيت رسول ربي أجيت يقول كجد هذا أكا كان كجد أجيت رسول أكا جد أجيت أكم كجد إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف فلان جنة سين jala gaaddisa guraada'ee jirti san gaaddisa guraada'ee ka ati itti ol fuutu jala isaa san jannata jira rasuula jedhu ati situ dhaga'ee jedheen gurbaan barii rathu heeyaa tokko laal rathu inni jalee alhee'aa karooraa ka ta'e jalee karooraa jechuun ka huccuu gishee wayii uffatu jechuudha akkana jedheen qaala naam ee arrasuula rabbii kama akkana jedhu dhagaye bar abbaan muusaa jedheen ee an akkana dhagaye faraja'a gurbaan kun ni deebi'e ilaa ashaabihi gama waa helloowwan isatti deebi'e amma gama waa helloowwan isatti deebi'e akka waan isaanitti waa dhaammatu isaanillee waa dhaamuti itti deebi'e فقال أقرأ عليكم السلام نجايا إسنرت قرأ جدين كنو نجايا إسنر قرأ موضع لكم إسنت أمته جتة سلام الرابو دا كنو سنت قرأ جدين ثم كسر إيغانا نيج أبسي شافنا قول سيفه قرادة إساج أبسي أما قال كا سيفي إساج ni cabse galka qola sayfii qola sayfii isaasan cabsee fa alqaahu qola san ni darbe ammarra qola sayfii kee kaayan sanga irraa cabseetuma darbe sayfii amma isii qofa harkatti qabatee summa mashaa ni deeme bisayfihi guraadee isaatiin ni deeme ila alcaduwi gama kuffaaratti deeme fadaraba ni dhaye bihi sayfii saniin kuffaara dhaye hattaa qutila hanga ajjeefamuttiya hanga ajjeefamutti ittiin qabsaa'e akkasitti ifirraa waan rasuulli haasa'e san dalagarra oolche akkasitti nabwaaba aljanna ulaan jannataa tahta zilaali suyuuf hin jenne guraadee fudhatee gaa ittiin seena suba jala jannanni eega jiraate ittumaan seenuu jedhe ittiin seena haga du'ee akkasitti gaa rahmata rabbitti dhaqqabut dhiirti tana kun olaal hadiisuma tokko dhagayan tokkichuma san dhageennan itti seenan tokko kun waa lama dhagahe anta samicta rasuulallaahi yaquulu haazaa jedheeni bara hadiisuma tokkicha kan dhugumaan rasuulli akkas jedhe ee jala guraadee jannata jira jedhe ee tuma seene firra fakasara ni cabse jafna galkaa sayfii isaa cabsee faalqaahu ni darbe yookaan qoola sayfii cabsee darbee firra itti seene laal itti seene akkanatti gaafirraa karaa rabbii keessatti ajjeefamee shahiidee tahe rawaahu muslim وعن ابي عبس ابا عبس عبد الرحمن بن جبري مقال ساتي رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي نجد جدين فيما إني مغبرت مغبرت وان أكوهن مغبرت وان أكوهن قدما ميل لماني عبد قبرك تكو وان أكوهن في سبيل الله كرا ربي كيسة سوق أبساو miilli gabricha tokko waan dhukkoofne yaa dhukkeen karaa rabbii keessatti hin tuyne fatamassahuu ka duuba deebitee isa tuyxun taane annaaru ibiddi jahannamiya fatamassahuu ka isa tuyxu annaaru ibiddi jahannam ka eegas isa tuyxun dhukkoofne yaa namni karaa rabbii keessa miilli isaa dhukkooyte haga miilli isaa dhukkooytutti namni deeme فتمسه إسا كتويت أكوفن النار أبديا كبد إسا تويت أكوفن إلا إسا كبد تويت ملئ بداول أرجو جتشو نمنسون بداني والإن أرجو رواية إمامني البان ترغيب كيست لافتو جدين تكا ولا غبرت قدم في عمل وان ركوفن ميلي تكنوا دلقات متاتها تاتو يبتغي به درجات الآخرة كإني صدرك آخرات برباد كيست ميلي قبرتشا وان ركوفن بعد الصلاة المفروضة إيقا صلاة واجبات كجهاد في سبيل الله أكا كرا ربي كيستك أبساء واني براتك كانوا انجرت جراغروا هديسك دايب كوني كأن نكون صحيحة مغبرة وان نكوفن قدم عبد ميلي لمن قبرتشا في سبيل الله كرا ربي كيستي وان نكوف نكويتو فتمسه النار كإبدي ستويتون نكوفنيا نكوفنا إبدا ولنرو نوني كرا ربي كيس أسو ديمو halkan guyyaa osoo deemu ka miila isaa dhukkeen itti qabatte ka dhukkaaye suni namni sun dhukkeen addunyaa irratti jihaadaaf jedhee dhukkaaye fi dhukkeen azaaba jahannam rabbi nama tokko irratti walitti hin qabuya hadiisa bukaariiti kun وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار حديث عجبات لا يلج إنسان النار إبدا إنسان بدا جهنم كان إنو ما ينسان رجل قربان بكى بوي من خشية الله كصدى رب الرابوي قربان رب ما في صداتتما مع سيما في يادته عذاب إفدرت يادته أمس جنة إفدرت يادته بوي التقديس توكو سن إبدا إنسان يا يعني. bidda rabbiin nuun seenu bidda rabbi qopheeyse kanan seenu hattaa yacuuda labanu hanga aanan deebi'anitti fiddirci fiddirci gurdhuu hori'ii keeysattiya haga aanan gurdhuu keeysaa ilmamanitti ol deebi'anitti inni jannatatti inni azaaban seenuya aanan gurdhuu keeysaa bahanii deebi'uuni hin malu mucho sa'aa ka aanan keeysaa ilman itti ol deebisuun qaawwan xiqqaa saniiwwan malaan hin malu jechuudha akkasuma duuba inni sodaa rabbiirraa booye tokko azaaba seenuun isaan hin maluya azaaba seenuun hin malu akka gurdhuu keeysatti aanan deebi'uun hin malle azaaba seenulleen isaan hin maluuya laa yalijunaara ibiddan seenu rajulun namichi bakaa booye min khashiyatillaahi rabbi sodaatee ka booye حتى يعود اللبن هجا آنان ديبؤت في الدرع قرؤو كيساتيا قرؤو ديبؤون ملو إن لين بالدسين واتك ملو نما توربا كغياك يا ما قاد ديس عرشي جلد آبتو توكو كيسا وعين بكت من خشية الله قرباتك كربي في جدي إجي سابوت قاد ديس عرشي جلد آبتا إني عذابا لي ولنرقيا ولا يجتمع ولتن قبم على عبد قبرتش تكرت ولتن قبم غبار في سبيل الله دكين كرا ربي كيست إني دكايف ودخان جهنم آر جهنم نما تكرت ولتن قبم يا ولا يجتمع ولتن قبم على عبد قبرتش تكرت ولتن قبم غبار dhukkeen fi sabiilillahi karaa rabbii keeysat osoo deemu ka inni dhukkaayefi wadukaanu aarri jahannab isarratti walitti hin qabamtuya eega addunyaatti qabsoof jecha dhukkaaye aakiratti dhukkee aara jahannabii namni sun wali hin argu rabbi waa lama walirratti dhukkee lama walirratti hin qabuya dhukkee lama nama tokkorratti rabbi walitti hin qabu duuba karaa rabbii keeysat osoo deeman dhukkooftee huccuun sirratti bututtee rifeensi sirratti injiraayee gufuun qaama kee fixxee kun marruuga rabbiif jettee akkana taanan azaaba jahannabii waliin gartu xiqqeenni lama namattiin dhufu jechuu rabbi bira رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح صحيح جامع كيستي حديثني صحيح جدامين جرا توبة حديثتي حديثة أجائباتي sadarkaa tab'aati miti rabbiif jedhanii qabsaa'uunga waan guddo وعن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول جدو دغه جد عبد الله بن عباس rabbi hamtuu irraa haa fageeysuti yaquulu rasuula jedhu dhagaye aynaani ijji lama ijji lama laa tamassuhumaa isii san lamaan in tuyxu annaaru ibiddi jahannaba in tuyxuya ija lama ija lama isii san lamaani in tuyxuya laa tamassuhumaa isii san lamaan in tuyxu annaaru ibiddi in tuyxuya caynun takka ija bakat bootte min khoshyatillaahi sodaa rabbiirraa ta bootte ija sodaa rabbiirraa bootte akkanatti ibiddi jahannab isii in tuquya ti jahannabin wal eeggartu sun rabbiif jettee boonna wacaynun takka ija baatat bulte tahrusu haala eeyduni wardiyyaa taatee isiin fi sabiilillaahi karaa rabbii keeysatti haala eeydun ija bulte ibiddi jahannab iseen tuyxuya riwaaya imaamni albaanii sahiha jaami'ii keeysa sahiha jedheen tabiroota owsat keeysatti xabraanin odeyse anasirra caynaani laa tarayaani naara abadan ija lama inumaayyuu zamana as gara galaa tahe mara keeysattu ibiddaan waliin gartu jedhe inumaa ibiddaa ijaan hin gartu ijji lama caynun bakat fi jawfi lleyli ijji takka ija bootte fi jawfi lleyli garaa halkanii keeysatti min khashyati illaahi sodaa rabbiirra halkanuma ka'ee tahajjuda gizee salaatu gizee qur'aana qara'u gizee rabbi zakkaru bootte ija bootte sani jahannabii waliin hin gartuu jedhe waeynun baatata takla'u fi sabiilillah takka ija bulte takla'u haala eeydun fi sabiilillah karaa rabbii keeysatti aduwwii islaamarraa haala eeydun ija bulteya wardiyyaa dhaabbattee ija akkasitti bulte haga bariituttu jahannabii waliin gartuu jedhe nabi muhammad ijji sun hadiifni sayya jaamii keeysatti imaamni sahiya jedheen duuba sadarkaa tab'aati miti namni qabsuuf gabbahe naannawa nyaamni jirutti aduwwii itti herregutti hirribni hin jiru cufti waraanaa hirriban qaban namni rafu hin jiru ijji tama oolaniin ta bulaniin halkan guyyaa keeysatti gan ijji akkasit osoo eydu bulte akkasitti ibidda jahannabiinu waliin gartu mujahannabii uyyumaanuun gartuya seenuu dhiisi ijaanuun gartu aljazaa'u min jinsi lamal rawaahu tirmizi waqaala hadiisun hasanu sayya jaamii keeysatti imaamni sayya jedheen وعن زيد بن خالد رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز نمني جيجس جيجس سنتون معنا لما قبل غازيا قبساوا توكو في سبيل الله كرا ربي كيسا نمني جيجيس أكم قد إيه جيجيس إني إني سنكي إتي قد إيه كجيجيس من زاد ونفقة ومركوب وآلة يا أبي إتي قد إيه سنكي إتي قد إيه قالبا إتي قد إيه نمني جيجيس فقد غزا namni sun ifiyyuu duulee jira akka nama duulee inni duulee jedhe rasuul faqad gazaa dhugaa qabsaa'ee jira jedhe nama qabso'oo geegessinaani namni sun faqad gaza duule jedhe la duule inumaayyuu innuu qabsaawaa maka qabsaawaa islaamaa tokko sinqii itti godhe akkasit innuu qabsaawa inni duule nama duulchifnaan duulte jechuu yoo ifii duulli sittin anjayini biyya kunuu akkas anjan ittiin jirre keeysa yoo jiraatte qabsaa'uma tokko ka islaama sinqii itti gootee nyaata itti gootee uffata itti goonan atilleen qabsuma keeysa jira waman khalafa namni gandatti hafe gaaziyan qabsaawaadha fi ahlihi warra isaa keeysatti ka hafeef bikhayrin gaariin ka gaariin warra isaa keessa nama qabsaaye tokko gaariidhaan ka hafeefi ka ilmaan isaati tajaajila kenne ka warra mana isaati tajaajila kenne ka bira dhaabate namni sunilleeni faqad gazaa dhugaa qabsaa'e jedhe nabi muhammad duuba rasuulli yeroo kana hadiisni kun taajira tokko tokko ka inni gama qabsoo'o bahuuf addunyaa tana shaagalli isa dhoorge akka inni addunyaa tana kennee nama tokko ka inni addunyaarraa hajaa hin qabne ka karaa rabbii keeysatti qabsaa'u inni itti qabsoo san irratti godhu godhu garii ka manaa bahellee hoo garii ka hafellee akka namni qabsoo deemu kun qalbiin isaa maatii tiyya akkam taati addunyaan tiyya akkam taati jedheef duuba laalle nama keessa tafuufillee rasuulli irra kakaase jechuudha tokko nama qabsaa godhaa tokko nama qabsaa'ee ganda tafaa hummarruu akka nama qabsaawanii galanni isaanii jedhee nabi muhammad ibse hadiifni muttafaqaala deefni muttafaqaa isa muttafaqa man jahaza gaaziyan riwaa sahiya targiib keessatti xabraanii ta imaamni albaanii sahii jedheen namni geegesse qabsaawaa tokko falahu mithlu ajrihi fakkaata nama qabsaa'ee mindaa inni argatu atilleen ka ergite kun argat ka sinqii itti gootee yaabbii itti gootee nafaqaa itti gootee ergite ni argatta jedhe waman khalafa gaaziyan namni gandatti hafe qabsaawaa tokko bikayrin gaariidhan namni gandatti hafe ow anfaqa alaa ahlihi ka warra isa irratti qaallaba kenne addunyaa isaa dalageefi warra isaa qaallabee falahu mithlu ajrihi fakkaatan sawaaba nama qabsaa'ee nama sanille iftahaa jedhe nabi muhammad fakkaatan nama qabsaa'ee sani argataa jedhe nabi muhammad salawaatu rabbii wasalaamuhu aleyh hadisa bareeda hadisa bareeda ganaa hadiisichi hedduun dhufa ka kana fakkaatu وعن ابي امامه رضي الله عنه وارضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول اكجدو افضل الصدقات ار شالت صدقات sadaqaa keeysaa ta irra caaltu ta mindaan isii rabbi biratti irra caalu duuba isiin dhillu gaaddisa fusxaaxin shara'aatiya gaaddisa shara'a fi sabiilillaahi ka akki karaa rabbii keeysat akka namni shareeffatee gaaddiseeffatuuf bittee kennitaya duuba dhillu gaaddisa fusxaaxin sharaadha fusxaaxin sharaadha fi sabiilillahi ka karaa rabbii keeysatti ati bittee kennitu fusxaasa jechuun kun sila gaaddisa fusxaasin daseedha yoo jennillee ni ta'a beytun min shacarin waan daseerraa rifeensarraa dabbasarraa tolchan kana mana diqqaa tokko maal jedhanii dase mana dasee jechuudha dhillu gaaddisa fusxaasin daseedha dasee kun warri gammoojjii kun yoo deeman dasaa jedhanii isii tana gubbarra kaayanii jala kan akka gaaddisaa godhatanii ta'an warri asii ammoo warri magaalaa sharaa jechuun beeka isima sangaalamaan keessaa tama beekani akka mana gaaddisa kun amma yoo deemtu tabinaa sun guddo amma waraanni dur zamana dargiisan keessa gizee karaa deemu kama inni akkana sharaa inni godhatu jira bar bakkuma dhufe qubateetuma shikaalatti godhee keessa qubata jechuu akkasitti sanum yookan sharaa yookan zillu gaaddisa fusxaaxin dasee fi sabiilillah ka karaa rabbii keessatti ta'e gaaddisa daseedha mana dasee ka karaa rabbii keessatti ta'e ka ati bittee hoo'aa waraana gizee karaa deemtan kona gaaddiseeffadhaa jala boqodhaa ati jettuun sayya caaltuun sadaqaata mindaa irra rabbi biratti ati argattuuni isiya aw maniixatu kaadimin takkii dabaree kaadimaati fi sabiilillah ka karaa rabbii keeysat ati namaa dabarsituya kaadima mana keeysaa qabdu ka gandassi tajaajulu nama karaa rabbii keeysatti qabsaa'isaniif kennite teemxiyyiitii jala baadhu baagii isaa baadhuuf harree isaa fe'iif dhihana dhaabiif akkana jettee kan aw maniihatu dabaree kaadimin kaadima tajaajilaa namaa dabarsuu fi sabiilillaahi karaa rabbii keeysat huwa dafcu lkaadimi lilgaazi liyakdumahu kaadima kan kee nama karaa rabbii keeysa qabsaa'u tokko kennite kuwan inni dalagu namichuma qabsaa'u kana qabsaawaa guddaa kana tajaajila kenna waa dhaabaf isa tajaajila sharaa godhaaf waan inni itti haja'u maraa godhaaf gaa caaltuu sadaqaa tana kunu ow xaruuqatu takki ta karaa itti baafate fahlin kormaan karaa ta itti baafate gaala ogoree kormaan karaa itti baafate kennuudha fi sabiilillaahi karaa rabbii keeysa kennuuya oomaniihatu xaruuqatul fahli jechu duuba aw xaruuqa ta karaa itti baafate fahlin xaruuqatu fahlin ta karaa itti baafate fahlin kormaan ta karaa itti baafate ogoree kormaan karaa itti baafate duuba ta karaa itti baafatuu gaye jechu ogoree kormaan karaa itti godhatuu ta gaye fi sabiilillah karaa rabbii keeysatti kennuuya akkana jechuun ta argata geette jechu loon argata gaye beeytanii bire argata ka gaye takkaa dhageettanii akkas jechu looni yoo ilmee garaatti qabatuuf sinnii qaba horiin kunillee sinnii itti garaatti qabatu ka koromiin gubbatti baatee isa kortu qabaa mire akkas ow xaruuqatu fahlin jechuun maniihatu takki dabarsuudha xaruuqa ta qaraa itti baafatuuf gahe fahlin kormaan fi sabiilillaahi karaa rabbii keeysatti ta kormaan karaa itti baafatuuf gahe ogoree kormaan karaa itti baafatuuf argataaf geesse tokko karaa rabbii keessa kennuuya duuba warra gaalaa hin taane warra horii hin taane warra magaalaa kan akkam waatti himan duub nama dhiibdii baat xaruuqaa jechuun xaruuqatu fahlin ta kormaan karaa itti baafatuuf kormaan karaa itti baafate isiin annaaqatu allatii balagat laan gaala geeyse ayya xuruqaha alfahlu isii koru karaa itti baafatuu kormaan jechu gaala argataa geette jechuu maanaa muraada gaala diqqoon tahin ta argataaf geeyse ta kormaani garatti akka ilmoo isiin fudhattu godhuuf umrii sanitti geette takka karaa rabbii keeysatti kennutu irra caaltuu sadaqaatiya galee amma aw xaruuqa ta karaa itti baafate xaruuqatu fahlin ta kormaan karaa itti baafate goromsa'ee argata geeyse ta dhala geeyse tan isii akkasii san kennuu fi sabiilillah karaa rabbii keessatti ee ta redii taate jechuu argataaf rawaahu tirmidii waqaala hadiisun hasanun sahiihun hadiis sahiha irra caccaaltuun sadaqaa kunoo kan ta mindaa hedduu rabbi biratti qabdu ati takki sharaa bitteetuma akka qabsaawan karaa rabbii keeysat ittiin gaaddiseeffatu godhu yookan kaadima tajaajila isaan tajaajilu godhuufi yookaan goromsa gaalaa ta isiin argata geesse sadaqatu irratti haa qabsaawani yoo kana goote caccaaltuun sadaqaa ta mindaa rabbi biratti hin argatan kanaga yookaan namni qabsoo keeysa jiru addunyaa dalagaa hin jiru yoo islaamni dalagaa jiru biran dhaabbatini wanni tokkonuu ta achi fuuldura deemaa hin jirtu ta duubatti deebi'aa male duubatti deebi'aa male karuuhii kenne addunyaa kenne jechuun silaa hin maltu walmaddi islaamni silaa yoo dhaabate kun ruuhii yoo bahe kun ammoo qabeenna yoo bahe kun ammoo qalamaa yoo bahe silaa subhaanallah waan bareeddu kun barsiisatti yoo seene akkanuman namuu bakka isaan maluu qabatee qullaa godhuu baannan waziifaa isaa namuu guunnan sila islaamni bakka tanan jiru wanni yahuudan aalama addunyaa kanaan bulcha'aa jirtu waan biraatimi takka qabeenna waan tahe harka isaanii keeysatti deeffatan qalama waan tahe harka isaanii keeysatti baromsa deeffatan waltahii waan tahe waliigaluu harka isaanii keeysatti deeffatanii haganumaan aalama addunyaa kana ummanni gabaaban kun hoggaanee deemuunii ni jira laan manni miliyoona jaha aalama addunyaa keessatti yoo aalama addunyaa kana bulchu subhaanallah nuubagaa rabbiin izzaa abbaa fedhe kenna نوت اللي هاكينو وعن أنس رضي الله عنه أن فتى مجان دردر توكو من أسلم قوس أسلم الراكتاي مجان دردر توكو من أسلم قوس أسلم قوس تك أسلم الراتاي إني توبا مجان كوني إني قال يا رسول الله يا إركما ربي جري مجابر دردرة دردرة يا رسول الله إني أريد الغزو إني أريد أن انفد على غزو قبساو فدا هرا ربي كيس قبساو فدا وليس معي نوجين إنتان ما أتجهز واني أن سنكيفت به إسسان إسسان وانن كرا ربي كيس سنكيفت وامو سنكين قبو جرين وليس معي yookaan haala na wajjiin hin tahiniin qabsaa'uu fedha maa atajahazu bihi wanni an isa sinqeeffadhu haala na wajjiin tahiniin qabsaa'uu fedha jedhe fi sinqii hin qabu qawwee hin qabu waan karaa karatti nyaadhu itti jiraadhu tayaabbadhu hin qabu fi qabsoon hin fedhan deemuu fedha jedheen rasuulan qaala rasuulli keenna ni jedheen i'ti dhaqi fulaanan ibaluu tokko dhaq maqaa itti hime yoos rasuulli ibalutti dhaqi فإنه إبلون سن كان تهك التجهز أغاك سن كيف تهك أبصوفي فمرد إني فياد أبي إيغا فياد أبد سن كي تيسنا كن إسان جدي سن كي إساسا فتوك أبصا جرين فأتا قربان نتوفين هو إبلو فيان كمني كفياد أبيك أبصر هافي سنة تروفيا تروفي مال جرين فقال نجرين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي يقرئك أني قرأ السلام سلام سرت قرأ أتسلا فياد أبدي يقرئك سرت قرأ السلام سلام سر قرأ السلام عليكم سنجد رسول جرين هيا ويقول أمس إيغا سلامتي سنجنا أعتني أنا كنا كن سنجنا أنا سبيل الآبة كنا كن سنجنا الذي إسا تجهزت سنكيفت به إسا سن الذي إسا تجهزت سنك فتبه إسا سنك سنك قبصوف قد أتساني أنا كان باني أنا كن سنجد أبري يجرين قال توبة إني فيات أبين سن قبصر هفكون أكجد إني هذا من إساتي يا فلانا يا إبلو أعطيه مجاكنا كني الذي سنكي كنت تهي أتجهزت به كان إسا سنكي فد سنكي تهيسم مرا كني فيني أعطيه إسا كان كني الذي إسا كنت أنته تجهزت به كإسا سنكي فد كان تهيساني مجا كانت كني جنين ولا تحبسي إن قبل عنه مجا كان را شيئا واتكل سنكي تنرى ران هم بسن جدي معنى مرادا ولا تحبسي إن هم بسن عنو يسرى شيئا وتكل سنكيت يتدر أن سنك فإرى وتكرى أبدينا بسنجل فوالله يا هذا ما ورك يا رب السيف ككت لا تحبسي إن قبض أثين كن قبدين هم بفتو منه سنكي غربا كنرى منه شيئا سنكي تنرى منه غربا كنرى شيئا وتكل لك أبدين هم بفتو يا ولا تحبس عنه رجل توبة ولا فوالله لا تحبس إن قبض منه قربا كان الرشاء واتكل سنك تنرك أبدي إران هم بفتو فيبارك لك كبركان سيف قد أمون هم بفتو في وان أتي هم بفتو سن كيسا كبركان سي قد أمون ران هم بفتو وبركان سي قد أمن الران هم بفتو ملجرين فيبارك فيبارك فيبارك كبركان قد أمون لك سيف بيأتي كيسا كبركان قد أمون هم بفتو يا woma barakaan hin godhamne manan nu hafa male waan barakaan godhamurraan hambiftu mucatti cufaayyu kennii jedhee laal duuba namni tokko yoo fayyaa dhabee sinqii qabaate warra fayyaa dhabuutti fayyaa qabutti hidhannoo kennee islaamni akkanatti wal qabseessita jechuudha gariin dandeettii osoo qabu fayyaa dhabee yoo hafe warra sinqii dhabetti kennee akka qabsoon sun hin oolle islaamni akkana wal maddii dhaabannaanii wama waa takka silaa islaamni qarqarsa rabbiillee argatee tokkummaa عالم الدنيا كان بلش اللي أرقت رواه مسلم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رسول لك إنني إرقي إلى بني لحيانة بني لحيان إلمان لحيا والرجل أمتكت ورانا إرقي رسول إسان قصة زهيل الراتهاني دوبا warri gaafas kuffaara baniin lixyaan kun baniin lixyaan gosa hudeylirraa tahan isaanii gaafas kaafira ba'asa rasuulini erge waraana ilaa banii lixyaan gama warra banii lixyaan kana gosa zuheylirraa tahani itti erge waraana gizee waraana ergu faqaala ni jedheen liyam bacith haa ka'uutii jedheen laan rasuul liyam bacith haa ka'uutii yookaan haa bahuutii min kulli rajuleyni cuf nama lamarra ahaduhumaa tokkoon isaan lamaanii gama qabsootti haa bahuu jedheen nama lama ka waliin qubattanirra lama gama qabsoo keessaa tokko haa bahu tokko ammoo gandatti haa hafu liyanba'is haa bahuuti haa ka'uuti min kulli rajuleyn cufa nama lamarra haadumaa tokko haa bahuuti gama qabsootti tokko gandatti haa hafu wal ajru mindaan beynahumaa idduu isaanii lama qoodamaaya tokko yoo qabsoof bahe tokko yoo gandatti hafe mindaani idduu tanan rabbi qoodaf waan namichi qabsoo deemu argatu ka gandatti hafelleeni ni argataafi bahaa jedheen lan riwaa muslim tun riwaa biroota muslim keeysatti wafii riwaatin lahu liyakhruj haabahu min kulli rajuleyni cufnama lamarraa haabahu rajulun gurbaan tokko haabahu jedheen cufa nama lama yoo ollaa jiraattan nam lama cufa nama lamarraa tokko haabahu ثم قال نجد للقائد تاء غندت هفسني نجد sadarkaa isaa himuuf an gandatti taa'e ganda kaddame maal argadha kan deeme santunarra bu'aa guddaa fida bu'aa isa aakhiraarra qaba akka inni hin jenneef isa taa'unni jedhe rasuul ayyukum kamiin keeysanuu khalafa ka gandata fi alkaariji isa qabsaawaa bahe isa qabsaawaa alkaariji isa gama qabsootti bahaati ka gandatafe alkaarijii bahaadha fi ahlii warra isaa keeysatti ka hafeef wamaalihi qabeenna namicha bahee keeysatti bikhayrin gaariidhaan ka hafeef jechu warra isaa tajaajilee qabeenna tajaajilee ka gandatti hafeefi kaana lahu nama hafesaniif tahe mislu fakkaata nisfi qixa ajril kaariji mindaa namicha baheet isaaf taheya mislu fakkaata nisfi qixa ajri jechuun mindaa alkaariji namicha gama qabsoo baheet taheefya qixuma inni argatu san argata ka gandatti hafee maatii isaa tajaajila kenneefi addunyaa isaa maddii dhaabatee dalageefi jedhe qixxima namtichi qabsaa'ee kaafiratti qabsaa'ee kaafira fixu sun argatu argata jedhee nabi muhammad duuba dubbiin jabdulaan ka qabsaa'e ka gandata felle mindaan waluma qixxe yeroo kana duuba namni akkam taha namtichi deeme sunis maatii isaatiif qabeenna isaa hin yaadu kunillee noo osoo qabsaa'ee bahee sawaaba guddaa santurra jira jedhee hin yaadu dalagama qabee jabeessa jechuu namu sawaabni tana kee jira jechuun beekaa tanuma jabeessa duba dubbiin jajjabduudha akkasitti baabdi qabsoon dhumtu subhaanaka wabihamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaghfiruka atuubu ilayk